dem say kabiyesi and queen naomi bin comot o um dey say make dem go do small chill out you know na based on say stress and everything full country make dem rest release some stress make dem relax their body small all the oloris body don pepper dem dey wan die o um pepper body wan kill some people no be small thing o. They talk say as kabiyesi just dey come back dis morning na so olori tobi philip just dey meet am asap. o olori tobi philip come tell kabiyesi say i wan see you say e get wetin dey happen wey i wan talk about kabiyesi ask am what is the problem wetin happen she say she wan move into the royal manor o say she wan move into the royal manor say she no like as dem keep am say only queen naomi na go dey there she get twins for am say naomi get only one for am she fine naomi fine she tall naomi tall say wetin naomi get wey she no get wetin make naomi go dey royal manor she go come dey with oloris come dey go squat with her twins follow the oloris dey share place say e no make sense o oh. hey my people, i say no be small matter o oh welcome back to my youtube channel my wonderful people hope so una dey alright if na the first time you dey join us for this place we say welcome oh. na here we dey drop all your ogbonge gist of wetin dey happen for the palace of life. make you no forget to do subscribe oh. make you also try click on the notification bell so as we dey drop the information you sef go dey get a mass up. and to all subscribers we say thank you very much we dey appreciate una una they try for us omo no be small thing dey say dey happen for palace o dey say tobi tell kabiyesi say if you no allow me move go inside the royal manor say i go burn down the house say e go burn down the royal manor make everybody kuku dey make naomi carry her properties comot for the place make their two just dey because e don dey be like say na only naomi dey there and how only naomi go dey there when na their two na im get children say kabiyesi suppose do am say People wey born for am make dem dey royal manor People wey never born make dem dey oloris quarter hmm, my people no be small tin o and they been talk say kabiyesi don already tell tobi the last time say this thing wey you dey talk no go fit work only queen naomi na go dey this royal manor because e no already e already know how these people dey act like these people get wahala The moment you put all of them together now, problem go come outside They go they disturb her fight go begin They happen kabiyesi even tok say even if he one thing think amsef put person for inside this house say he go be um olori elizabeth e no even fit be you wey be Toby. say tobi too toxic So if Toby enter that place now, wahala the next thing e go don tok di one way queen naomi do and e don't talk the one wey dem do im pikin small time now they don't they bring problem come inside house So he no want dat kain wahala So make she dey wia she dey o oh. make she dey wia she dey now olori Toby philip they talk say she no go fit o oh. i no go fit take this one say if i no enter royal manor na be say i go burn I'm done dis pipo just dey carry wahala dey waka up and down dis royal manor matter sef eh na everytime all of dem wan just enter the royal manor wetin happen and eh, wetin be her name toby philip own don dey too much she say if no be dat place say she no go dey o oh. say how go dey carry only naomi put am for inside dat place say she wan dey enjoy wetin naomi dey enjoy she wan dey dat place say she go get one house for dia her children eh, her twins go get one house for there too say no be only naomi na go stay for there say she no go gree for this one hmm. my people say no be small matter no be small thing dey happen for palace dey tok say kabiyesi just tire for this matter He don still tell am say e no go fit happen i am not letting you go to that place stay in your own house stay the place where dem put you no be dis place now na you go think say i go gree allow you enter say na only naomi dey there and she no dey dey there permanently she just dey stay there till her own um side ready till she come back palace permanently na wetin we dey wait for na dat time na they go know wia she dey stay for now she just dey stay there no think say i dey put am for um for dat place for any reason na because of say make the house wey she go stay ready when she come back and also because of the fact say una no like her all of una wan kill her all the plenty plenty katakata wey una don dey do since na just make una kill her and people don dey ask say how toby philip go dey threa ten to burn down royal manor like she know wetin be that place royal manor don even dey before dem marry eh, queen naomi e don dey there since o oh dey say na as queen naomi bin wan come palace na kabiyesi just renovate am o make am dis standard put security just because of say e no wan make anything happen to am dis period wey she go dey around di palace say nothing else na just di reason o and now wey dey renovate am na everybody wan enter inside everybody wan live la vida life everybody wan be be based inside dat place dey no wan hear say queen naomi dey dey alone all of them wan leave their quarters enter that place They say olori oh, tobi philip own oh, don dey too much say she just stubborn for the matter o oh, she say she no dey gree o say she go burn down the royal manor see threat o They say na so she don dey para since o only her just dey vibrate for inside the house make una no forget say all the information wey we dey carry come for this area na alleged information wey we gather from the internet based on wetin dey happen for the palace of Ile-Ife na people tell people, person tell person na we hear too before we carry am come say make we gist the people wey dey like know wetin dey sup for inside the palace make dem sef dey updated for wetin dey happen for there as dem tok say Toby philip don tok say she go burn down the royal manor unless say dey allow her entrance to the place say she born children for kabiyesi na so naomi take born too say if kabiyesi no go fit do that one say she go burn am down o say wetin kabiyesi suppose dey do like dis na to keep her uh, eh, pipo wey never born for am for olori's quarter den carry di ones wey don born keep for di royal manor she dey even forget wetin di royal manor be for becos na queen nomi just dey dia for not for permanent use becos oya what if dey get di visitors wey dey suppose get wey get dat particular place now dey go come dey carry your things dey comot again ah ah na dis women just like wahala o oh desetobi say to be say if no be say di royal manor na wia she dey say she no go gree o say she go burn am down say as she fine as naomi fine na so she fine as naomi fair na so she sef fair naomi tall she sef tall o say naomi even get one pikin say she sef don even born twins say person dey challenge person wey get twins how dey go keep her wey get twins say make she go dey share house With uh, all these people, whereas only queen naomi and tedinika na dey inside the royal manor say e no make sense at all kabiyesi don try reason with am o say this place why i keep these people here na so so so reason so so so reason for their safety na e cause am and they say aunty toby phillips say she no dey hear word say she no dey gree for this one omo na the matter wey dey happen for that place o i go like hear your opinion make i know wetin you think for this one wey dey sup for inside the royal manor and the royal palace make i know wetin you think o no also forget to subscribe to the channel make you also like our video